muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu muraho murakomeye ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika iravugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko rero turi no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kuri yutube na facebook ni kuri voa radiyo yacu naho rero nimujyeho hanyuma mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga uko turimo tukibagezaho
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo koko murisanga kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika none rero wakwimakaza gute umuco n'ubuvandimwe n'amahoro mu rubyiruko mu kinyejana cya makumyabiri na rimwe nibyo ishyirahamwe ry'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga AJECL Association de, de Jeunes de Saint Charles Rwanga ryahagurukiye rishyiraho gahunda yitwa gwiza amahoro ni inyigisho ishyirahamwe riha urubyiruko rwo mu mashuri yisumbuye na kaminuza mu Rwanda izi nyigisho zigamije kubaka mu babyiruka ubushobozi ubushobozi bw'imitekerereze isesengura ituma badashorwa mu bikorwa byonona ubuvandimwe bw'abatuye isi iyo rero barangije izi nyigisho bakora amasezerano y'uko bazabishyira mu bikorwa nibyo tuganiraho na padiri yakaremye theogene wo muri arikidiyoseze ya kigali niwe washinze kandi ayobora agecl ishyirahamwe rero ry'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga ntabatindiye mbazanire umushyitsi padiri yamuremye muraho murakomeye
turaho tomasi kamirindi ni iyakaremye teogene iyakaremye teogene nako kandi naryanditse neza ariko sinzi impamvu mbabarira mbabarira rwose naryanditse neza rwose padiri iyakaremye teogene ariko sinzi ukuntu ururimi rugira gutya rukagobwa rukavuga ibindi nuko ndagushimiye cyane rero rwose umwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika kuri izi nyigisho za gwiza amahoro hanyuma gwiza amahoro mukaba mubyigisha mu mashuri mwashyizemo amatsinda mwita gwiza amahoro club nibyo
nibyo rwose ni gwiza amahoro club yeee noneho rero mu magambo makeya cyane izi nyigisho ziteye zite ni ukuvuga mbese harimo iki mu magambo make
murakoze cyane nk'uko bivuze ni padiri teogene yakaremye nkaba nashinze umuryango rero wa jeseri muri bibiri na kane inyigisho twateguriye urubyiruko harimo ibintu by'ingenzi birimo ni inyigisho zifasha umuntu kwisobanukirwa akamenya ko ari umwana w'imana akamenya mugenzi we nawe ko ari umwana w'imana hanyuma bakumva ko ari abavandimwe none izi zikabafasha kubaka ubuvandimwe tugendeye ku mateka igihugu cyacu kiba cyarabayemo aha ubwo buvandimwe bwagiye bubangamirwa cyane n'inzangano n'inzika kubera ibikomere bitandukanye hanyuma tukabigisha rero amahoro icyo ari cyo tukabigisha umuco w'amahoro icyo ari cyo inkingi z'umuco w'amahoro noneho tukabigisha n'uko umuntu yaharanira kuyagwiza muri we kugira ngo ajye abasha no kuyagaba aho ari hose ndetse no mu bibazo noneho bifatika by'amakimbirane tukabereka ko bakwiye kuyakemura eh, mu buryo budahutaza abandi ahubwo mu buryo ibyo bibazo bivutse babibyaza ibisubizo byubaka ejo hazaza heza kuri bo n'abandi bazabakomokaho bose umuntu ashatse yavuga ko mu magambo make ari ibyo ngibyo yego ariko tukaba twarashyizeho umwihariko wo gukora gahunda nyine y'ikinyejana cyose Mhm.
dukora apuroshe yacu cyangwa se inzira yacu ya twa twa poropoza mbuze uko mbivuga mu kinyarwanda twa Mm.
poropoza umuryango nyarwanda ni uguha umunya- um- ni uguha um- umuryango nyarwanda inzira mwaha yego inzira twebwe twaharura natwe tukagira uruhare kuko Yego.
abantu bashaka gukemura ibibazo byabayeho muri iki gihe cya makumyabiri gishize mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ni benshi yego buri wese rero afite umu- agira umuganda akagira inzira anyuramo agamije ko yakora u rwanda rwiza none ubwo se rero natwe twashatse gushyiraho akacu yego noneho dukora icyo twise gwizamo porogaramu bibiri n'ijana akaba ariyo gahunda yatangirana n'ikinyejana cya makumyabiri na rimwe kuzageza kirangiye bibiri n'ijana ariko isa n'inagenda ikosora imyumvire abantu bagiye bagira yateje amacakubiri twe tukavuga tuti "Turaba- turi abavandimwe uretse ko bamwe bavuka mbere abandi bagakurikiraho abandi bagakurikiraho abandi bagakurikiraho ubwo rero tukaba twe twiyizi nk'imfura z'ikinyejana ubuheta bw'ikinyejana ubuheture na ba bucura nta bindi tu- nta bindi twiyumva muri ayo mazina ubwo niba umwe aba ari mukuru undi ari urungano undi ari Yego.
murumuna wawe biku- bikubaka ubuvandimwe gutyo rero bigakuraho bya bindi byose tuzi bigenda bibiba amacakubiri mu bana b'u rwanda ubu ngubu rero abo murimo kwigisha ni imfura z'ikinyejana cya makumyabiri na rimwe
yego ni ukuvuga abavutse kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda kugeza muri bibiri na cumi na kane padiri yakaremye ko telefone ngabo- itangiye kuvuga nabi bigenze bite
ubwo ni uko navaga mu modoka eee Eh.
ngeze mu rugo nawe nkiri mu modoka eee
nizere ko birimo kuvuga neza noneho oya ntabwo biri kuvuga neza harimo amakaraza cyane ubwo ngubwo kereka umaze gutuza noneho igihe utaratuza reka mbe mpamagaye abantu babiri bari muri bwiza amahoro club ebyiri zitandukanye ni solange na valentine abamfasha bambwiye ko bari ku, ku murongo wa telefone duhere kuri solange solange we solange uraho urakomeye
Aho neza yego turaho uherereye he
Mm, ubundi ibyumba ishuri ubu uri ku ishuri
Mm, none se ubwo ntabwo nkubujije amasomo
oya eh
Mm, ishuri wigamo ni irihe
niga kuri university ya isab
universite ya
niga kuri university ya isab uherereye ibyumba aha Nu- ukaba rero uri muri gwiza amahoro club ni iyo aho ngaho muri iyo kaminuza wigamo
aya ntabwo ari aha ngaha eh muri iyi kaminuza nigamo nari ngize bwiza amahoro mhm yo kuri gs gihinga aho nigaga muri segonderi ha nuko none wakuyemo iki se mu masomo eh, ya gwiza amahoro
icyo nakuye mu masomo yaguze amahoro kuko nabashije gusobanukirwa aho ndi icyo mpamara n'aho ngana nasobanukiwe ko ndi munsi y'imana aho naje kugaragaza imana mu rugendo rugana imana nimisobanukirwa ko ndi umwana w'imana kandi na mugenzi wanjye ari umwana w'imana twese turi abavandimwe
Wa- baguhaye di- ntabwo nabyita diplome ni ni- ni- wararangije baguha ikimenyetso cy'uko wize ayo masomo mbese twavuga seritifika
yego narangije bamasertifika hanyuma urarahira ukora amasezerano
yego wasezeranye ngo iki
nasezeranye kuba umwubatsi w'amahoro utsinzika inabi neza aha aho naba ndi hose kandi nkaharanira kuguriza amahoro muri bagenzi banjye
uravuga uti ndabirahiriye
yego hanyuma urangije uti amen
amen rwose warahiye ryari
narahiye bibiri na makumyabiri na rimwe ye solange ndagushimiye cyane rero wigutsinde
yego murakoze cyane ye noneho duhamagare na valentine valentine
kaname urahura koma
muraho mugwize amahoro ye hanyuma tuyakwirakwize n'ahandi hose no mu bandi
turasubiza ngo tuyagabe amen nuko reka dusubire mugwize amahoro tuyagwi kandi tuyagabe tuyagabe no mu bandi yego
Yego.
niko wowe wiga muri kaminuza y'u Butare- muri kaminuza y'u rwanda i butare
Ah, nararangije muri kaminuza y'i butare Eh, warangije ryari
narangije umwaka ushize bibiri na makumyabiri na kabiri ni ibiri bibiri na makumyabiri ni ibiri ubu se urakora
yego ukora iki
Ah, ndi program officer muri prime biodiversity and conservation aha
Eh, nkora kuri proje y'abana ariko akenshi hari n'izindi proje nkora nkoramo nk'umu- nk'umu consultant mu bintu bya- by'urubyiruko ariko kubigisha ibidukikije numva ari ibyo hanyuma ukabashyiramo na gwiza amahoro ukayibigisha
yego Mhm. muganira gute rero
kubera njyewe ndi urubyiruko kandi akenshi field yanjye umurimo wanjye wa buri munsi mpura n'urubyiruko nk'umuntu rero wahuguwe nkamenya ibyiza cyangwa hakaba hari akandi kantu keza nungutse akenshi nkunda kubiteramo sitori tukabiganiraho nkumva ko eh, icyo babyumvaho akenshi urubyiruko dusanga dufite imbaraga nkeya cyangwa intege nkeya muri mu nyangire
Mhm.
murabona urugero abandi ntiba- ntibabe bafite i- ubushobozi buri hejuru bwo gutekereza byimbitse ibyo rero bituma umuntu agi- agi- agira amakimbirane we ubwe cyangwa na bagenzi be ariko iyo umusuhuje tugwiza amahoro akumva ko hari inshingano ze zo kuyagaba nawe ubwe agomba kuyagwiza we ubwe ku giti cye ndetse akanayagwiza no mu bandi numva ari ikintu cyiza urabona nk- nk'urubyiruko umuntu akunda kuvuga ngo peace undi akamusubiza peace ariko bijye birenga slang amahoro amahoro bavuga ati bwiza amahoro ukavuga ati agabe Iyi numva ari ari icyo kintu cyiza nkurikije inyigisho nigishijwe igihe nari ndi muri kaminuza mpagarariye imwe muri club ya bwiza amahoro club numva narize byinshi kandi nshimira na padiri teogene ko yagize uruhare akaba umufatanyabikorwa natwe turi abafatanyabikorwa ntabwo ubu tukiri abagenerwabikorwa ahubwo turi kumufasha Aha.
gusohoza ubutumwa bwe hano ku isi ya Wa- wa- hari akantu wavuze ngo kwikuramo kwi- umuntu yigiramo- yigiramo yigiramo amakimbirane gute muri we
U- urugero Mm.
hari iyo umuntu ya- umuti- turi mu bwizamahoro porogaramu hari hari uburyo ba- bavugamo basobanura umuntu ko atari umuntu tubona uyu nguyu ariko ndashaka kwibanda ku kantu bigisha kavuga umuntu like soul spirit hari igihe rero umuntu yigirana amakimbirane nawe ubwe igihe atumviye umutimanama we urugero ugasanga tufashe nk'urugero nk'abantu bi- b'urubyiruko bijanditse nko muri jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane Usho- ushobora gusanga uganiriye na- nabo bamwe bakubwiraga ko bakoraga ibintu ariko bakumva umutimanama wabo ntubibemeza
ariko bakananirwa Ibyo rero- kubyikuramo
Eh, ba- bakumva se mbikoreye cyangwa se mbireke ese mbikore noneho hakiyongeraho ako kantu ka mu nyangire agahita ayoboka mu nyangire rero niza kandi kantu keza cyane na sharinga yatuvuga ngo Wasangira Kigali n'abandi.
Share.
Eh.
reka nanjye mba sharinga ndi muri kigali rubyiruko muteze amatwi dutsindishe ineza inabi twimike urukundo ni ukuvuga gutsinda inabi dukoresheje ineza ni meza eee
Eh, hari n'akandi kantu Theogene yajyaga aduteramo sitori ariko tukumva sindi kukumva neza yajyaga atubwira ngo dube ava ngo dukunde urukunda mbere dukunde umuntu tutabanje kumenya ava hehe se afite amafaranga angahe se kubera iki akarere se idini isura ibyo ngibyo muri bwiza ibyo ngibyo muri bwiza amahoro umuntu wakurikiye inyigisho neza ak- afite urukundo mbere gukunda umuntu kuko ari umuntu waremwe n'imana kuruta uko ukunda umuntu kubera ibindi wabanje mbere yiwe mbere y'uko umukunda mhm.
Mm.
wowe warahiye ryari
njyewe ntabwo na igihe cyo kurahira ntabwo nari ndi mu rwanda nari na- naragiye hanze ntabwo nagize amahirwe yo kurahira none se ubwo ntuzabikora
nzabikora Ah.
Mm.
iyo ndahiro urayizi
ntawe ntawe nkubeshye nta- ndayi- ndayizi ariko sindayifata neza aha gusa na Yego.
Na- iyo uza kuba uyizi nari kukubaza akantu ka nyuma kayi- kayisoza none reka nkagusomere uhite ugafata mu mutwe rero
ni ukuri urabumfashije kandi ndabashimiye Na- na- na- ni ka paragarafu ka nyuma gusa ni- ni- gahera gahera mana yanjye yego nizeye urukundo rwawe rutagira umupaka kandi nizeye ko ubwo wampaye imbaraga zo kugutura iki cyifuzo cyanjye uzampa n'imbaraga zo kugishi- zo kugishyira mu bikorwa uzampa n'imbaraga zo kubishyira- zo kuzi- zo kugishyira mu bikorwa amen hari ako wakuvugaho hari icyo wavugaho aho ngaho umenya telefone ya valentine valentine uranyumva Nari kubaza mu buhe buryo
A- a- uko ushaka kose mbese uko wa- nimba wabyumvise neza
yego ah, ikintu navugaho ah, navuga ko imirimo y'umuntu n'ibitekerezo by'umuntu byose imana itabisohoje cyangwa imitekerereze y'umuntu niyo ifi- imana niyo ya mbere ifite gusohoza kw'ibitekerezo z'umuntu ndetse n'ibikorwa by'umuntu Mm, nubwo natwe dushyiramo imbaraga ariko umugambi w'imana nemera ko ariwo wakabaye uza mbere kuruta imigambi n'imigirire yacu mm,
yego rero kuba mm, biranshimishije kuba umuntu asoza yerekeza ibyifuzo bye n'ibitekerezo bye mu maboko y'imana niho mbona sasitenabiriti y'ibyo bintu kuko ibintu biri mu mana byose numva bifite sasitenabiriti yehe n'abategetsi ba amerika n'abategetsi b'u rwanda nabyo barangije kurahira bagiye gutangira imirimo yabo ba- bongeraho bati imana ibimfashemo imana ibimfashemo pe Eh, nuko yego U- u- nujya kurahira se uzantumire
nzagutumira rwose pe ahubwo ntabwo ngu- ntabwo nzagutumira Eh, Nda- ndagutumiye ye uzambwira itariki rero
yego valentine ndagushimiye cyane
nanjye ndabashimiye dukomeze tugwize amahoro kandi
tuyagabe amen
amen ye ukomeze uhahe uronke
yego murakoze namwe muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro cyanyu murisanga umushyitsi ni padiri yakaremye theogene ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga agecl akaba rero ari nawe washinze iri shyirahamwe no muri arikidiyoseze ya kigali bakorera hariya imageragere nuko M- mu- reka mbaze abamfasha niba yagarutse
alo ye padiri theogene urahari
ndahari rwose ntabwo nigeze mva ku murongo ye noneho telefone iravuga neza nuko Eh, nakurikiye ye hanyuma rero ubwo ngubwo nujya kurahiza valentine muzambwira itariki hanyuma nanjye nzazi
yego Ye.
makumyabiri n'imwe z'ukwa cyenda uyu mwaka si ku munsi mpuzamahanga w'amahoro harya Eh, niwo munsi duhimbaza yego
ubwo anyibukije ko atarahiye nyine numvaga yarabikoze
nuko iyo tariki ntabwo izamucika eh, kandi iyo tariki izaba ikomeye kuko nibwo nzatangaza n'aga n'akantu kameze nk'agatabo nanditse nsobanura iyo porogaramu yanjye yose nibwo nzagatangaza kuri uwo munsi hanyuma se i- ubundi iyi gahunda n'iyo nzira m- mugenda mushakisha mush- gukoresha byaje gute byakujemo gute
Eh, yewe ibi bintu ni navuga ko ari birebire Mm, urabona twebwe muri mirongo icyenda mirongo icyenda na kane muri ya myaka mbere icumi ya nyuma y'ikinyejana cya makumyabiri mhm.
twari urubyiruko turi abana turi muri sogonderi ngena mu mwaka wa ga- wa gatanu
muri muri seminari
muri seminari nto y'indera mu kuvuga ngo mirongo icyenda n'indi mu wa kabiri Mm, urumva ko mirongo icyenda na kane n'indi mu mwaka wa gatanu yego
urumva rero muri iyo myaka y'ubutoya ibintu twabonye ni ibintu byabaye nk'ibidutungura nyine urumva u rwanda nawe wari uri mu rwanda wumva ibyo twaga turirimba muri za animasiyo ubumwe amahoro amajyambere uziko byo twahoragamo yego hanyuma dutungurwa nyine n'intambara bigaragara ko hari abantu burya bari barabujijwe amahoro tutabizi Mhm.
noneho bibuza noneho twese na- n'urungano bituzamo ya macakubiri yasaga n'apfukiranya arabyuka twese dusa n'ababi- na- na- n'ababyinjiyemo noneho ngenda mbabazwa n'urungano rwanjye rwaguye muri ibyo bibazo ubona byari iby'abantu bakuru bazanye ku batoya kandi batababwiraga iyo byagiye bin pardon ntabwo babibabwiraga
njyewe mbyiruka Mm, nta muntu wambwiraga ko u rwanda rwagize ibibazo bi- bituma hari abanyarwanda bamwe baheze hanze abandi bari mu gihugu hari abishimye n'abatishimye njye sinabitekerezaga eh, ntabwo nabonaga byavugwaga nyine ndi mu gihugu nkagira ngo uko turirimba amahoro cyangwa uko twishimye nkagira ngo abantu bose niko bimeze Mm, ariko buriya mirongo icyenda yagaragaje ko afite twabishywe hari ibibazo ariko abantu ntibemere ko hari ibibazo ubwo rero mirongo icyenda irabigaragaza nyine none ishyira hanze bijyana na jenoside yakorewe abatutsi ku buryo ntawe ukibasha guhisha ko u rwanda rwagize ibibazo guhera mu ntangiriro y'ikinyejana cya makumyabiri kugeza mu mpera yacyo ubwo rero ngenda yicaye nkurikirana ayo mateka ndavuga nti ariko ubundi ibintu by'abatutsi n'abahutu bigeze aha ngaha ubu byaje biti eh, ubwo twageze nyine kiriya gihe cyo mu ntangiriro y'ikinyejana tugira igihe cy'ubukoroni hari ibintu nasomye biramfasha cyane byitwa ngo la reforme do morteran mhm.
mu gihumbi magana cyenda makumyabiri na gatandatu aho rwose umuntu yavuga ko amacakubiri yabaye ofisiyeri Tuza- abata- igihugu kizategekwa mu buryo bumeze gutya bigaragara ko ari ugucamo ibice abanyarwanda Eh, noneho nza kubona ko ubwo byahereye aho abantu babana nabyo mirongo itanu n'icyenda iraba i- i- ihitana abantu abandi barajya hanze irangiye abantu barishima ko ubwigenge bubayeho barasereburetinga ariko na- ntibanatekereza kuri icyo kibazo cyabaye mhm.
ahubwo hazamo gukomeza guhangana no kwigisha ababyiruka ububi bw'abari bariho ubwiza bw'abaje eh, ha- aho kugira ngo bigishe abantu kubana no gukemura ibibazo ahubwo bakigisha gu- guhangana none uzi ko ari uguhangana Mm, biza kubyara nyine ubwo hari abantu bari hanze hari abari mu gihugu abari mu gihugu bafite ibyo bigishwaga abari hanze bafite ibyo bigishwaga ariko ibyo byose ukabona ko cya kintu cy'ubuvandimwe cyasaga naho nta n'ugitekerezaho eh. noneho mu magambo mu makeya myaka ya za mirongo icyenda twe nibwo twabibonye ntabyo twari tuzi mu magambo makeya rero nibyo Mirongo icyenda na kane, byaguhaye amasomo pardon?
mu magambo makeya nibyo byakubereye amasomo noneho utekereza iyi nzira
njye niho byatangiriye natangiye gutekereza kuri ibyo bintu kwa kundi ugira umujinya ukagira iki ukumva ibintu biku wibaza ngo kubera iki noneho mu kugenda usobanukirwa ubona n'inyigisho nziza zo muri grand semineri ariko noneho nza no kugira amahirwe hatangira gurupe yitwa jangos yari gurupe ya no violence active
hehe yahembwe na yazanywe na alfred bou ni umupadiri w'umufaransa Ya- yatangiriye hehe
umunyakibanda ni umuntu Eh, muri seminari nkuru.
w'umufaransa waje nawe w'umwubatsi w'amahoro alfred bou Eh, atangiza jean gos ni gurupe ya no violence active munyakibanda irahari kuva igihe turiyo kugeza na n'ubu ngubu iracyahari mbese ni ukuvuga rero- ni ukuvuga Pardon?
eh, iyo ngiyo ah, hari umugabo profeseri nibagiwe izina ryera kandi ni, ni, ni profeseri gasimba nuko Iryo- Eh, ndumva Gasimba iryo Francois.
ndumva iyo ngiyo no violence yarashakishije ijambo ry'ikinyarwanda abyita ubwunamuzi
yavuga ko ari ubwunamuzi gasimba ni inshuti yanjye turakorana cyane nanjye ni inshuti yanjye ariko izina rye ryari nari ryibagiwe gatoya nawe ndamucuruje kandi musabye n'imbabazi ko nari ntigibagiwe yego dukomeze uwo mugabo rero w'umufaransa azana iyo nzira y'ubwunamuzi
iyo nzira y'ubwunamuzi noneho twigiye n'ikintu gikomeye mu gifaransa bakita rasipirare do la violence
ni ukuvuga urugomo rubyara urundi
ni nk'urugomo rubyara urundi ntibihagarare
ntibihagarare ibyo bintu rero nararebye mbona aricyo kibazo nari ntarabonera igisubizo nahise mbonamo igisubizo cy'ibyabaye mu rwanda ndavuga nti abantu bagiranye ibibazo mirongo itanu n'icyenda ntibishakiye umuti ahubwo bamwe wenda baratsinze abandi wenda baratsinzwe bamwe barabyina intsinzi abana bafite umujinya w'intsinzwi niba ariko umuntu yabyita uretse ko sinzi niba ari n'intsinzwe ariko iyo umuntu agukuye ku butegetsi akakwirukana ushatse wabyita gutyo ariko umva umwe asa naho yumva agize ibigwi undi akumva asa naho agize nyine ibyo ateshejwe noneho ukabona nta gisubizo icyo gihe ikibazo gikomeye nta gisubizo abantu bashatse ati ko bigenze gutya bigende biti ahubwo habaye kuvuga ngo urabona ko hahita hahise hakurikiyeho n'intambara nyine icyo gihe yo gukurikiranya amateka ibitero byagendaga biza abandi babisubizeyo batsinda bishe n'abantu bakumva ari ibintu byiza ariko ntibabone ko icyo kibazo kitagize gute kidakemutse ku buryo rero uko abantu bakomeje kuzamuka bamwe bageze aho bagira ngo byararangiye cyane cyane ababyirukaga burya ababyiruka urubyiruko ruba rufite ibyago cyane bagira ngo ibintu byararangiye kumva ibibitse ahantu iyo batigishwa n'ubundi iyo abantu batigishwa niko bimera
ariko muri uko kwigishwa hari igihe wigishwa ariko ntubwizwe ukuri yego nibyo ndashaka kuvuga nk'abantu twari urubyiruko muri myaka ya za mirongo inani mirongo icyenda abantu bari bazi ko u rwanda rufite abanyarwanda bahejejwe hanze abari mu kigero cyanjye uretse wenda nk'abari bafite wenda bene wabo bavuga bati wenda hari abantu bacu bari hanze abandi ntabwo bari bazi ko mirongo itanu n'icyenda hari abantu yamenesheje ibihumbi amagana babujijwe uburenganzira bwo mu gihugu ntabwo twari tuzi bivuga ngo twabyirukaga nyine tubyina ziriya za animasiyo twabagamo ugira ngo abantu bose bari mu bisubizo kandi abantu hari abantu benshi bari mu bibazo byatewe n'ibyo wowe wita ibisubizo nuko noneho rero tuvunanye amagambo kugira ngo duhe n'ijambo n'abandi banywanyi b'ijwi rya amerika twoye kwiharira ijambo gusa waje gushinga iyi nzira none ubu ngubu mu magambo makeya gwiza amahoro club zimaze kuba zingahe mu rwanda
ubu ngubu navuga ko zimaze tumaze kugira amashuri yisumbuye agera muri makumyabiri n'atandatu na kaminuza zigera kuri esheshatu ariko no mu mirenge bagiye barangiza hari abantu bari mu matsinda yo kwizigama no kugurizanya ariko bakoresha no mu kwimakaza uwo muco w'amahoro nayo atari munsi y'amatsinda nka mirongo ine ku buryo umuntu yavuga ko guizamo karabu zishobora kuba zirenze na mirongo itandatu
uharanira amahoro dore niyo nayo mpamvu uri umunyamuryango wa upabp ni ukuvuga union panafricaine de batisseur de paix ni ukuvuga umuryango nyafurika w'abubatsi b'amahoro
yego ako ngako nako ni ukugira ngo abaduteze amatwi bakumve iyi ni radiyo ijwi ry'amerika kuri telefone dufite madiba marcelo gomese madiba
yesi yesi urahora koma
ndakoma kabisa nabakurikiranye yego uherereye he
uherereye igisenyi ye nuko gusha ku ngingo
reka nshimire padiri cyojeni w'umutumirwa
yego ikiganiro w'isanga arakumva
yego nibwo nishimiye nyine insanganyamatsiko n'uburyo mwateguyemo nk'umuntu uri rubavu nyine nkaba nabazaga nyine teogene niba hari ishami nyine rya rwiza amahoro
yego nk'umuntu hari numvise nyine ari byiza kandi nanjye numvise nshaka kuba umunyamuryango
ubwo ngubwo urumva se padiri yakaremye wamuha nimero ye ya telefo- nimero yawe ya telefone ku buryo mwazavugana
nta kibazo kabisa nimero yanjye mwayimuhereza wayimuhaye hano se ukayivuga ni ngombwa ni ngombwa nyivuge kuri radiyo oya ntabwo ari ngombwa Eh, yego gusa ni uko nimba mbese wumva atari byiza ntabwo wayitanga ndabyemeye ubwo ahubwo reka gusubize maze Yego.
ngewe nimero yawe nze kuyimuha kuko ndayifite
E, nta kibazo kabisa nta kibazo murabizi ibintu byo kuri radiyo abantu barayiteze amatwi ari benshi aba ari ikibazo ye nuko madiba ndagushimiye
yego yego padiri yakaremye wamusubiza iki hari ishami riri ku gisenyi
Eh, murakoze cyane ndamushimiye ko yakunze iyi gahunda ni gahunda nifuza ko yazagera mu rwanda hose urubyiruko cyane cyane rukagwiza amahoro ku buryo nta wabakoresha ngo ayababuze cyangwa ayabuze abandi nicyo kintu duharanira ubu rero kubera ko umuryango udafite ubushobozi bwo gukwira igihugu cyose twagize sitarateji yo kugirana patinashipu cyangwa se ubu imikoranire n'imiryango igiye ikorera ahandi hantu hatandukanye ubu rero muri rubavu turimo gukorana n'umuryango witwa viziyo jenese nuvele viziyo jenese nuvele buriya arawuzi ubwo ari uw'i rubavu buriya arawuzi ubu rero twagiye paritonariya mu- mu buryo haramutse hari abantu bifuje gushinga karabu nk'iyo ngiyo dushobora kuvugana nabo noneho tukagira ukuntu iyo karabu ivuka tugafatanya kuyiherekeza nk'abantu bahari suri purasi donc bari bahari kwa ye Ijwi- isoko yashingwa ikavuka rwose ku buryo bworoshye kuko twafite umuparitoneri ubwo rero madiba ndaza kuguha nimero ye
yego nta kibazo rwose biranshimishije ye nuko kuri telefone bambwiye ko dufite na ndayambaje jonathan ndayambaje we ndayambaje ndayambaje ntabwo ari kwitaba nduzi ari uwo mu burundi kandi hanyuma rero padiri yakaremye
ndabumva iyi iyi ntahita ngo ikira mm, ntabwo ari slogan mu gifaransa slogan ni mm, ni nki- icyivugo mbese reka mba ariko navuga yego yego mugwize amahoro tuyagabe mu kinyejana cyacu abangaba ni bande Ni Ni aba- kuki- na- na- ni abangaba tubifata nk'indamukanyo yego
twabigize nk'indamukanyo rwose bamugwiza amahoro tuyagabe Mhm.
ariko bikaba bivuga ngo ni nk'icyifuzo umunyarwanda yakwifuriza mugenzi we uwo ari we wese bikarenga n'umunyarwanda tukajya mu karere k'ibiyaga bigari Mm.
ariko noneho bishobora no kugera ku isi yose I- umuntu wabona uwo ari we wese uko asa wese ukaba wamwifuza ngo gwiza amahoro ubundi tuyagabe mwani magambo gira amahoro gira amahoro a- arambuye amahoro ahagije muri wewe ko umuntu yavuga hanyuma noneho unayahe n'abandi nicyo ni umu- ni- ni umuntu ugomba kwifuriza undi icyo kintu akumva aricyo kintu gikomeye agomba gutunga kandi akifuza n'abandi gutunga nicyo bishatse kuvuga none se kuri padiri ukaba uzi yuko Yego.
abakatolika indamutso yabo ari yeza akuzwe undi agasubiza ati iteka ntabwo bigongana izi ndamutso ntabwo zigongana
Oya, ntabwo bigongana kuko yeza akuzwe iteka n'indamukanyo dusanganywe dukoresha Mm.
ariko kubera ibibazo biba byarabayeho kandi bikabaho n'iyo ndamukanyo ihari Mhm.
ababwiranaga ngo yeza akuzwe urabizi uko byagenze Mm.
bitavuze ngo ni ukubikerensa cyangwa kubitesha agaciro biragafite ariko hari icyo twashatse noneho gutsindagira
yego amahoro aba ikintu nifuza kugira no gu- no guha abandi kandi nazirikana ko iyo muze ngo yezu akuzwe nzirikana ko yezu ari we soko y'amahoro niyo waduhaye amahoro yavuze ngo yohani cumi na kane ubwo makumyabiri na rimwe yego avuga ngo mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye sinyabahaye nk'uko isi yatanga ntimugire ubwoba kandi mukuka umutima ku buryo yavuze ngo yezu akuzwe anakubwira ngo gwiza amahoro tuyagabe anakubwira ngo uwo yezu dukuza akugwizeho amahoro ye kandi uyasakaze hose ntabwo ari ntabwo rero bivuguruzanya ni ibintu rwose bijyanye mu murongo umwe ni ukuvuga ngo aha niho nshaka gushyira akisa gusa nuko noneho rero aba- aba- abantu bo mu yandi madini urubyiruko rwo mu yandi madini babyibona- ba- ba- bibonamo muri muri aya maklub
muri bwizamoro karabu rero umubare munini ni- birenze mirongo itandatu ku ijana ntabwo ari abagatulika aha
iyo tugiye mu ishuri gutangiza bwizamoro karabu tubanza tukabereka ibintu abantu baha agaciro haba amafaranga haba indi mitungo haba n'ibintu byinshi amashuri iki tukababwira n'amahoro noneho tukaza kubabwira ibyo abantu bagenda uko abantu bagenda barushanwa guhitamo abahitamo amafaranga abahitamo amashuri abahitamo iki abahitamo iki Bavuga bati, uramutse uruwa- waraguhitishamo kimwe gusa wahitamo iki umuntu wese wumvishe mu bintu byose biriho kuri iyi si aramutse ari uguhitamo kimwe muri ibyo tuba tumubwiye akumva yahitamo amahoro turavuga ati noneho rero ushobora ku- ku- kwifatanya natwe tugashinga karabu yimakaza umuco w'ubuvandimwe n'amahoro ku buryo tugwiza amahoro kandi tukayagaba mbere y'uko tugwiza ibindi no kugaba ibindi uwemeye ibyo ngibyo wese ajya muri iyo karabu usangamo abagatulika rero ugasangamo abaporoso yewe n'abayisilamu bose barimo nta n'umwe uhejwe muri iyo karabu kandi bose ukabona birarushaho kubas- kubashyiramo bwa bumwe rimwe na rimwe bushobora no gukurwaho ahubwo n'amadini barimo
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira na padiri yakaremye theogene niwe washinze kandi ayobora umuryango w'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga turaganira rero kuri gahunda yitwa gira amahoro hanyuma kandi uyagabe ni niyo ndamutso n'inyikirizo y'i- y'iyi gahunda kuri telefone dufite yvette nawe ufite uruhare muri gahunda ya- ya gwiza amahoro yvette we
karame urahura koma
muraho neza yego yego wigisha hehe Mm. ni javiyesi gihinga ntabwo telefone yavuga neza
nigisha javiyesi gihinga igihinga ni hehe
gihinga ni mu bugesera
mu mu kare- murenge wa shyara ye ni mu mu karere ka bugesera yego ni mu ntara y'uburasirazuba
yego wigisha mu wa kangahe
nigisha aheko ngera henshira nigisha siniya tu na siniya fo na siniya fayive eh ufite akazi
Mm, nizere rero ko leta iguhemba neza
eh, nta kibazo nuko nuko hanyuma se wamenye ute gwiza amahoro
Ah, guriza amahoro nyi- kugira ngo nyimenye habayeho ubu kudutumira nk'abantu bifujwe ko baherekeza abana muri club ya gwiza amahoro baduha amahugurwa badusobanurira gwiza amahoro icyo ari cyo n'ikigamije
yego
Eh, nuko kandi banatumenyesha ko dufite inshingano zo kuba twafasha urubyiruko rw'abanyeshuri kugira ngo ah, bakurikirane inyigisho za gwiza amahoro nabo ba- babe abagwiza amahoro ari ku ishuri aho biga ndetse no mu miryango iwabo none se wowe ayo masomo warayafashe
Mm, narayafashe waranarahiye telefone ya Yv- ya Yv- Yvette ntabwo ivuga neza ariko Yvette wa- wagana ahantu ku ruhande gatoya hanyuma tukumva nimba telefone ivuga neza kurushaho
Ah, reka ngerageze njye.
cyangwa wegereye televiziyo cyangwa iradiyo ahari
Ah, Eh, ikintu negereye ntabwo rero telefone yawe icamo neza
njyewe ndi kubumva yego ariko twebwe turumva harimo amakaraza cyane bicikagurika buri kanya nuko Yvette ubwo tuzasubira reka ngushimire urakoze
yego murakoze namwe Eh, radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nagira ngo mbonereho akanya ko kuramutsa godefroi fils nkunda bose watwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu ati ndabumviriza ndi mu kivu y'amajyaruguru i rucuru ni ukuvuga nyine buriya ni mu ntara nasomye uko yabyanditse nagerageje ni mu ntara ya kivu ya ruguru i rucuru niho atuye godefro rero hano ku ijwi ry'amerika turagushuhuje nuko none se padi ako gatabo Yego, nabonye.
utegura ah, uzajya ukagurisha
agatabo Eh,
oya ni navuga ko ari umuganda dushaka gutanga nyine muri sosiyete nyarwanda n'akarere k'ibiyaga bigari n'ahandi hose haba harabaye amakimbirane twita nyambukiranya bisekuru mhm.
kuko twebwe ni ukuvuga ngo twashatse ku- gufata abantu tu- tube- tu- tuberekana mu buryo bari mu bisekuru binyuranye kandi ibyo ni ukuri abo mu gisekuru cya mbere tukabita imfura igisekuru cya kabiri ubuheta igisekuru cya gatatu ubuheture igisekuru cya kane bakitwa ba bucura ubwo urumva ko ari nk'abana bane b'umuryango umwe bakaba None bujuje iki- kwerekana ukuntu- bakaba bujuje ikinyejana
ikinyejana bo mu kinyejana n'imyaka ijana Mm.
igisekuru imyaka makumyabiri n'itanu ubwo rero mu gisekuru cya mbere n'imfura icya kabiri ni ubuheta ubuheture na ba bucura ubu yego ngewe ndi muri ba bucura b'ikinyejana cya makumyabiri Mm.
E, ni ukuvuga ko muri bihu- mu mwaka w'ibihumbi bibiri nari ndegeje imyaka cumi n'umwe ariko ntanarengeje mirongo itatu n'itanu yego
ubwo nitwa bucura w'ikinyejana cya makumyabiri Mm.
ubwo rero iyo gahunda yacu turimo gushaka ku- gutanga nk'umuganda wafasha mu gukemura ibibazo bigenda byambukiranya ibisekuru Mm.
twerekana ko imfura ibibaye mu gihe cy'imfura muri ya myaka makumyabiri n'itanu ya mbere Mhm.
abantu baba bagomba kwicara mu mpera z'icyo kisekuru imyaka itanu ya nyuma nk'iyirimo makumyabiri na makumyabiri na gatanu bakabiganiraho noneho ubwo baba ari nk'ibisekuru bitatu bihari igisekuru cy'abakuru icy'abakurikiyeho n'icy'abakurikiyeho Ubu twebwe ni ubuheture abari mu myaka ya za mirongo itandatu ubu ngubu ba bucuraba twebwe turi mirongo ine n'ingahe ni- n'imfura ziri muri mirongo itatu gusubiza hasi Mhm.
ubwo rero bakaganiraho bavuga bati ese ni ibiki igisekuru cya mbere gikwiye kuzaraga igisekuru cya kabiri ni ibiki igisekuru cya mbere kidakwiye kuzaraga igisekuru cya kabiri noneho abantu bagafatanya kwikuramo ibyo ngibyo bita- tudashaka ko biba umurage ku kindi gisekuru no kuyikomezamo iyo ushaka ko biba umurage w'igisekuru gikurikiraho ubwo rero iyi aporoche niyo turimo ko- twanditse twateguye ku buryo noneho tuzagira agatabo tukayitanga nk'umuganda abantu ba- ba- bakwinjiramo bakaba bati aporoche reka tuyikoreshe ku buryo nta bintu bizongera kujya biza mu gisekuru kimwe ngo bisenye icya kabiri bisenye icya gatatu bisenye n'icya kane abantu batarabonye kare ko bishobora kubagirira nabi kuko iyo ubonye urugero rwa jenoside yakorewe abatutsi ukareba aho ituruka usanga ari byari byo mu gisekuru cya mbere byo mu bakoroni bya bwa butegetsi bushingiye ku bwoko bimakaje bakagenda baburaga ubu- u- u- buraganwa hagati y'ubwoko ndetse ubufashe nyine akumva ko bufashe mu izina ry'ubwoko ku buryo akumira ubundi bwoko I- umva ko uko byatangiye ari ikibazo cyo muri mu gisekuru cya mbere igisekuru cya kabiri Mm.
byageze mu gisekuru cya gatatu bisenya n'igisekuru cya kane ukavuga kuko igisekuru cya mbere cyarangiye cya kabiri kikarangira abantu bafata umwanya ngo bicare barebe uvuga ati ko ibintu turimo kugenda duhererekanya nta birimo bizadusenyera Mm.
ibintu twabiganiraho tukabikemura noneho tugafata ibitazadusenyera akabyo turaga abana bacu iyo niyo aporoche turimo gukora umuntu akayikora mu buryo nyine uh, muri sisitematike ku buryo abantu bashaka kuyikoresha bakaganira noneho ibi- ibi- ibibazo bakabishakira ibisubizo ibindi baka ibyo bakomeza bakabikomeza ibyo bajugunya bakabijugunya ku buryo nk'ubu muri bibiri na makumyabiri na gatanu uteganya ko haba nk'umunsi mukuru wo kuvuga ngo ni ibiki tujugunye bisigaye n'igisekuru cya mbere ni ibiki tuzakomeza mu gisekuru cya kabiri ku banyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze ku buryo Eh, tutazongera gusanga hari ibibazo byakomeje kuba kurandagata kurandagata ngo uzeye ko nko muri za mirongo itanu havumbutse ibintu bishamikiye kuri mirongo icyenda na kane kandi Mm.
birashoboka
nuko kuri telefone dufite ishimwe dani samuel ishimwe
yego ndabumva urahura koma
ndabona gumye ndakomeye cyane uherereye he
ndi hano muri kaminuza y'u rwanda mu ishami rya butare hano i butare mu majyepfo y'u rwanda ndahazi nuko gusha ku ngingo rero
Ya, ni- nishimiye umugambi wagwiza amahoro wazanywe na padiri Mhm.
nahekera nkukurikirana ngewe icyo nshaka kumaza ni kimwe yego
uwo mugambi waba uri uri n'ahangaha muri kaminuza ya butare kuko yumvise ko bafite umugambi wo kuwushyira mu mu mashuri menshi cyane ariko yamaze nibura intanga ngo bibe byatworohera twebwe bari hano kuba twakifatanya nabo ikindi kintu aza kuduha imeri cyangwa se kontakiti y'ukuntu twabona kugira ngo tube twabasha kubona n'ibyo bitabo n'andi makuru yerekeranye nabo kugira ngo muri make tube twafatanya nabo mu kugwiza amahoro cyane mwiza niko se ishimwe
yego ko mu ntangiriro z'iki kiganiro ushobora kuba utari wabyumviye uta- ushobora kuba utari kuri radiyo ahari
nari ndi mu muhanda Eh, hari u- hari um- hari umukobwa solange ni solange iradukunda oya ni valentine Ah, ni valentine nibyo ni valentine rata kuko urakoze padi ni valentine wari muri gwiza amahoro muri kaminuza aho ngaho i butare none ntabwo wa- wabaririza mm, ukamenya nimba iryo iryo shami rigikora cyangwa ariko padiri aragusubiza hagati aho ngaho okay
Yego.
Iye, nuko ariko nawe ushyireho akawe
ndacyakanye rwose kandi ndashakisha amakuru yabo yego
Mm, kandi ndizera ko rwose nawe nzagira umuhate ngira wo guhugura abandi mu gihe nzaba mfatikanye n'abo ngabo babitangije ye reka rero padiri agusubize ariko rero turaba tugukuye ku murongo kugira ngo mbese dushakishe n'abandi banywanyi bategereje urakoze Nta- cyane nta kibazo- nta kibazo rwose murakoze ujijyamire kandi bashimiye cyane ye padiri yakaremye ishimwe rero wamwumvise
Eh, kimwe namwumvishe rwose karadi irahari imaze igihe no ku cyumweru nzi ko izahura A- abaza amakuru akurikirane cyangwa se ndaza kumuha uze kumuha nimero ye muhe nimero y'uyiyoboye ndabizi ko ku cyumweru bafite gahunda yo guhura deje muri uyu mwaka nibwo bagiye gu- guhura basaga n'abatarishyira ku murongo eh nuko irahari ubwo ngubwo rero nyine ashonje ahishiwe mu bumenyi
yego ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga umutumirwa ni padiri yakaremye theogene yashinze rero ishyirahamwe kandi aranariyobora ishyirahamwe ry'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga hanyuma akaba ari n'umunyamuryango wa upabp ni union panafricaine de batisseur de paix mbese ni umuryango nyafurika w'abubatsi b'amahoro padiri yakaremye ubundi kujya gutangiza club u- Yego.
ubi- ubigenza gute
Eh, murakoze Eh, navuga ko karabu zi- eh, twatangiye mbere aho twari turi mu mageragere duhugura abantu bakeya abo bantu bakeya rero twahuguye bagiye muri aho aho bagiye nibo duheraho tugatangiza iyo karabu ni ukuvuga ngo niba mfite abantu batatu bahuguwe bahuguwe na jeseri akavuga ngo njye ngiye kwiga muri kaminuza i butare uwo nguwo aragenda agatangiza iyo karabu tukamuherekeza mu mashuri yisumbuyeho rero ubu bijya gutangira twakoresheje in- inama aba- abayobozi b'ibigo tubasobanurira iyo gahunda uko iteye barayishyigikira noneho tubasaba abarimu bayi- bayiherekeza nabo turaza turaganira tubagenera amahugurwa buri mwarimu buri barimu babiri bakayitangiza mu kigo cy'ishuri ubwo rero aho yatangiye ntihava nyine abana bararangiza umwaka utaha gukira abandi agakurikiraho abandi abarangije nibo bajya muri za kaminuza rero bakayikomerezayo abandi bakajya mu murenge barangije nabo bakayikomerezayo navuga ko i- zigenda zaguka kubera abayi- abayi- uwayibayemo ugiye ahangaha itari akayitangiza niko zigenda zi- zikwira kwa ye hanyuma dufite kuri telefone eh, nyiraneza bersile na dufite amahirwe kubera ko nyine ari n'umuyobozi w'ishuri ry- ryisumbuye rya nzira nziza nyiraneza
karame karame uraho urakomeye
muraho cyane iyi gurupe sc- gurupe sikorere nzira nziza ni mu kahe karere
mu karere ka bugesera mu murenge wa shyara ubwo paruwasi ni ruhuha eee mvuze paruwasi kubera ko dukorana na padiri nyine ye paruwasi rubanza wiri nuko hanyuma rero wowe uyobora ishuri kugira ngo kugira ngo wumve ngo gwiza amahoro ngo turashaka uko turifuza ko club yaba muri gurupe sikorere inzira nziza wabyakiriye ute
yewe narabishimye cyane Eh, padiri yakaremye theogene fondateri yaradutumiye araduhugura nk'abayobozi b'ibigo n'abo bafatanyije baraduhugura baduha inyigisho nziza cya mbere cyo kwimenya kumenya aho turi aho tuva n'aho tugana tumaze kureba dushingiye no ku mateka twabayemo mu gihugu cyacu cy'u rwanda ngira ngo ntawe yaza ayo ngayo ni iniveriseri dusanga hari ibintu byinshi twagiye duhura nabyo kubera ko tuti- tutiyizi tutari tuzi aho twerekera ubwo rero nyuma y'inyigisho ze twagiye tureba dusanga eh, club gwiza amahoro ziramutse zije mu bigo byacu urubyiruko rwacu uyu munsi kurwigisha gutandukana n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu byatworohera noneho no kuyobora ikinyejana cya makumyabiri na kimwe neza tukirukana ibyatugonze mu kinyejana cya makumyabiri genda ibucura bw'ikinyejana cya makumyabiri Eh, ubwo twiyemeza gufasha abana bacu dufatanyije na ajeseri gushinga club zagwiza amahoro ariko twe ntibyagarukiye aho ngaho turi abayobozi umunani uyu munsi bagera ku munani n'abarimu turi itsinda ry'abantu bagera kuri cumi na babiri muri iryo shuri Twiyemeje inzira ko- nziza oya muri paruwasi ruhuha kuko nayo nahuguranye n'abandi twiyemeza ko n'iyo padiri yakaremye theogene yaba atakiri muri ruhuha twakomeza gusigasira ibikorwa bya gwiza amahoro club aribwo twashinze itsinda ry'abantu bitwa ajeseri heritage bazabungabunga ibyo bikorwa noneho mu bigo naho byacu amakarabu yaratangiye kandi arakora neza ahabwa inyigisho zijyanye nyine no kubiba amahoro muri bagenzi babo n'aho batuye mu mirenge no mu tugari no mu midugudu ndetse n'aho basengera tutitaye ku idini ryabo dutegura neza abana bacu kuzabaho neza mu kinyejana cya makumyabiri na kimwe ariko bategura n'ibisekuru biri imbere yabo n'ikinyejana gitaha ubwo rero mu kigo cyanjye abana bamwe bamaze gukora amasezerano abandi bariga ntabwo ari ibyo gusa karabe bafasha bibafasha no gutegura ubuzima bwabo busanzwe kwikorera udukorwa twabateza imbere eh, kubana na bagenzi babo neza kuba intangarugero mu mibanire ndetse no mu mikorere ku buryo umwarimu umwana ashobora kuvuga ati kugira ngo mbeho neza ntahuye n'ibyonnyi by'ubuzima bw- bwa- bw'abana bari muri gihe cya adolesanse muri iyi myaka makumyabiri ibanza nshobora kumenya kwirwanaho nkikorera udukorwa tuzanira umusaruro kugira ngo ntazagwa mu mushuko- mu gishuko cy'abandi bana Ah.
cy'abandi bantu bafite amafaranga cyangwa bandusha ubushobozi ni muri urwo rwego nk'iwacu karabu gwiza amahoro ubu bazi gukora amasabune ikigo ntabwo kikigura amasabune tuyagura na karabu abana bakabona amafaranga bakikorera ibikoresho Eh, uturima tw'igikoni abana baka- baki- bakagura n'ikigo kandi bakanubakira na bagenzi babo ariko noneho no gufasha bagenzi babo kumenya kubana neza birinda amacakubiri aho yaba aturutse hose ubwo rero tukaba dushima padiri yakaremye theogene muri paruwasi yacu na ajeseri yashinze by'umwihariko no mu kigo cyacu murakoze yego nyiraneza berisine ndagushimiye cyane
murakoze namwe Eh, mukomeze mugire amahirwe
yego namwe murakoze cyane imana ibahe umugisha amen radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira ku muco wo kwimakaza amahoro binyuze muri gahunda ya gwiza amahoro kandi uyarage nuko kuri telefone dufite siriro muvunyi muvunyi we
karame karame uraho urakoma
amahoro amahoro meze neza yego tumeze neza rwose nuko bwirwa- bwira rero umutumirwa aho uri
ni mu karere ka kayonza mu burasirazuba bw'u rwanda ye gusha ku ngingo
ndabanza nshimire padiri theogene washinze iyo klabu kuko nkurikije uko natangiye kubyumva mu ntangiriro z'ikiganiro kugeza hano n'ubu ngubu ndumva yaratekereje neza kuko ibintu byose umuntu akora adafite amahoro nta kintu byamugezaho hanyuma ikibazo nagira ngo mbaze padiri ni irihe tandukaniro riri hagati y'umuntu eh, uri muri iryo tsinda muri iyo klabu n'umuntu utayirimo ikindi nagira ngo mubaze mu madiyosezi gatolika icyenda y'u rwanda bakorera mu mu mu- ni ayahe ma- ba- bakorera hehe hanyuma ikindi nagira ngo Muri- uravu- urashaka kuvuga mubaze- muri biri- muri buri diyoseze
yego
yego komeza hanyuma ikindi nagira ngo mu- eh, mubaze kuki eh, imbaraga bazishyira cyane mu mu mashuri mu mashuri mu bigo by'amashuri kandi hari n'urubyiruko rwo hanze rutiga cyangwa se rutanize cyangwa se rwarangije ariko bari aho ngaho ari abashomeri ariko hari nk'amatsinda runaka bashobora kuba babonekamo kuki aho ngaho ho batabasha kuba bahagera ko nzi neza yuko urubyiruko eh, ari rwinshi cyane ruba rufite ibibazo ruba rurwana nabyo kandi Ye.
imbere ya byose iyo ufite amahoro ntekereza ko uba ufite byose muvunyi Nibyo urakoze ngibyo nagira ngo mbaze murakoze ye padiri yakaremye
yego ndabumva iminota iragiye utwo tu Yego.
utwo tuntu utumusubize wanzura rwose u- u- mbese ukubita urubandu
murakoze cyane itandukaniro hagati y'umuntu uri kuzamo n'utarimo namubwira nkurikije n'uko ba bana babivuze mu ntangiriro hari ukuntu umuntu yimenya akisobanukirwa tubyita no kugira perimi yo gutwara ubuzima bwawe n'ubw'abandi kumenya ko uri umwana w'imana umuvandimwe wa mugenzi wawe ibyo bikaba bikurutira ibindi byose noneho ku buryo isano y'ubuvandimwe dukomora ku ba- bana b'imana iruta isano yayindi y'amaraso ubuvandimwe bukaba univeriseri bukaba ubw- ubw- ubw'abantu muri rusange icyo kintu rero usanga uwagiye muri izo mahoro akizi kandi akamenya ko ayo mahoro udashobora kuyagira utabanye neza n'imana nawe ubwawe n'abandi n'ibintu byose ibyo ni ibintu- ni ibintu umwana usanga azi asha- a- ashakiramo amahoro kurusha ko yayashakira ahandi wenda utari muri yogwiza amahoro karabu ajya kuyashakira ako kantu ko kwimenya no kumenya mugenzi we akumva ko yakora ubushoboka byose akamubanira neza n'akamubanira neza akora irya tegeko rya zahabu icyo wifuza ko umugenzi yawe akora nawe ukimukorere ni ibintu dutindaho cyane ku buryo aho umwana ageze usanga ah, iyo abonye utari muri uwo murongo ashobora guhita agukebura ati udashaka kuba imfura y'umugisha ahubwo kuba imfura y'umugayo ubwo ibyo mbigiyemo bya birebire ariko utwo twose ni itandukaniro riri hagati y'uwo muntu ibyo bintu azi kandi aharanira ko bigerwaho n'abandi kugira ngo abirusha utarabashije kujya muri gizamoro karabu hanyuma icya kabiri aho nimba yego komeza mu- aho ku birebana na dukorera diyoseze akenshi ntabwo tuvuga ngo tunyura ngo diyoseze tunyura mu mashuri cyane cyane mu- mu mashuri cyangwa se mu mirenge bitewe n'aho abantu bari nko muri kibungo uri i kayonza twababwira ko dufite gizamoro karabu i rukara muri ur rukara muri kaminuza yaho ugasanga aho ngaho turahari ni muri diyoseze ya kibungo ariko ntibivuze ko turi muri diyoseze ya kibungo ahubwo ni tu- ni muri za kaminuza cyangwa se mu mashuri tuba turi Hanyuma Usanga kuki rero mwibanda ku mashuri?
amadiyoseze hafi ya yose wasanga dufitemo nyine abantu kubera ayo mashuri tuba turimo kuki mwibanda rero ku mashuri cyane nicyo yabajije mu- mu- mu masegonda makumyabiri
Bo navuga ko t- mu mashuri niho harimo urubyiruko rwinshi ubu ngubu murabona muri za segonderi urubyiruko abantu bari hagati y'imyaka cumi n'umwe na cumi n'umunani makumyabiri bari muri segonderi abo bantu nibo benshi mu rwanda ku buryo iyo banyuzemo uba uzi ko uza urimo guha abantu benshi icyarimwe bari ahantu hamwe bajya bazakwira hose ariko nta nubwo ari bo gusa tureba n'abo mu mirenge nigeze kubabwira ko dufite amatsinda yitwa sirike saving and talent communities ni amatsinda yo kwizigama no kugurizanya mu mirenge tuyafitemo urwo rubyiruko rutagi- rutakiri mu mashuri tukagira rero n'ibyo twita gwizamoro kapu ni igikombe urubyiruko rukinira muri rusange ruharanira amahoro mu mirenge rurimo muri paruwase ku buryo rero urumva ko ari- tujya mu mashuri no mu mu rubyiruko rusanzwe naho turimo padiri yakaremye theogene umuyobozi w'ishyirahamwe ry'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga ndagushimiye cyane
murakoze cyane mugwize amahoro tuyagabe mu kinyejana cyacu banywanyi b'ijwi ry'amerika mwese uko mungana ndabashimiye rwose murakarama